kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan kibxata kuraan ala 18 bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan antuu jubee horaati. qophii keenya har'aa keessatti hooggantoonni awurooppaa wixata kaleessaa paaris keessatti walga'uudhaan nageenya yuukireen irratti mari'ataniiru seera tumtoonni kutaa oklahoomaa haala immigireeshinii naannoo barnootaa irratti jirullee akkasuma baasanii jiran aangawoonni mootummaa yuunaayitid isteetsiif karaashaa riyaaditti walga'uudhaan dhimma biyyoota lameeniif haala yuukireen ilaalchisee mari'atanii jiran kanarratti gara booda ogeessa dubbisnee jirra qophiin keenya waa'ee uummata oromoo sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti. akka nu waliin turtan isin afeeraa amma guutummaa oduuf bafaqaaduu moroda.
Hanga'oonni olaanaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaa Raashaa kibxata har'aa biyya Saawud Arabiyaa keessatti wal arganii walitti dhufeenya biyyoottan lammanii fi akkaataa wal waraansa Yukireenii fi Raashaa gidduutti taasifamaa jiru dhaabsisuu irratti marii sa'aatii dheeraa fudhate taasisanii jiru. gama yuunaayitid isteetsiin gareen ministeera dhimma alaa maarko ruubiyootiin durfamu gorsaa dhimma nageenyaa mootummaa yuunaayitid isteetsi maayik waalteezii fi walakkeessa ba'aatti jiila addaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an istiiv wiitkoof kan of keessaa qabudha. gareen raashaa immoo ministeera dhimma alaa sargee laabaroovii fi gargaaraa pireezidaant vilaadimiir puutiin kan ta'an yuurii ushaakoov kan of keessaa qabu akka ta'e beekameera. mariin isaanii amma marii fuula duratti pirezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraampi fi pirezidaantiin raashaa vilaadimiir puutiin kallattiidhaan taasisanuu fi haala mijeessuudhaaf ajandaa tolchuu akka ta'e bakka bu'oonni gareewwan lammanii beeksisaniiru. marii kana irratti akka hin affeeramne kan ibsan pirezidaantiin yuukureeni volodimir zeleniski roobii borii yuukureenitti jiila addaa yuunaayitid isteetsi kan ta'an keetis kilookiin keessummeessuudhaaf akka jiran ibsaniiru dhimma yuukureen irratti walitti dhufeenyi yuunaayitid isteetsii fi raashaa kan isaan yaaddesse hooggantoonni biyyoottan awurooppaa dhimma marichi yuukireeniin hirmaachisuu qaba jedhuu fi dhimma egereen nageenya isaanii irratti wixata kaleessaa magaalaa paarisitti wal arganii marii taasisaniiru dhimma waraana nagaa eegdotaa yuukureen keessatti bobba'uu irratti mootummaan biriteenii fi siwiidin yaada kan dhiyeessan yommuu ta'u hoogganaan mootummaa jarman chaanserel olaaf shuulz dhimma kanarratti marii taasisuun waan yeroon isaan geenyeedha jedhaniiru dhimma raashaatii fi yuukireeniin ilaalchisee haasaa kan taasisan pirezidaantiin biyya faransaay imaanu'eel maakaroom yuukureen keessatti nagaa cimaadhaa fi waara'aa barbaannu kana galmaan ga'uudhaaf raashaan weerara ishee xumuruu qabdi kunis wabii nageenyaa cimaa fi amanamaa lammiilee yuukureeniif kennuudha wajjiniin ta'uu qaba jedhaniiru walga'ii paaris booda pirezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraampii fi pirezidaantii yuukureen volodimiir zeleniskii wajjiniin haasa'uu isaanii kan ibsan pirezidaantiin faransaay imaanu'eel maakaroon waliin hojjannaan yuunaayitid isteetsii fi yuukureen awurooppaadhaa fi barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii beeksisaniiru pirezidaantiin yuukureen volodimiir zeleniskii gama isaaniitiin wabiin nageenyaa cimaan jiraachuu baannaan raashaan irra deebitee biyyoottan awurooppaa biroo weeraruuf deemti jedhaniiru. nagaa cimaa fi waaraa'aa mirkaneessuun dirqama akka ta'e kan ibsan pirezidaantiin yuukireen sun kan fiixaan ba'uu danda'u yoo wabiin nageenyaa cimaan jiraate qofa akka ta'e akeekkachiisuu isaanii maddaawwan oduu gabaasaniiru.
waraanni israa'el hammi tokko kibba libaanan keessaa akka turu aangawoonni kibxata har'aa beeksisaniiru.
akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu garee finciltootaa kibba libaanoon keessa socho'u hizboolaa wajjiniin irra gahameen waraanni israa'el yeroon lafa libaanoonii guutummaatti gadi lakkisee boodatti deebi'u yemmuu dhumee jiru kanatti humnoonni israa'el bakkaawwan shanirra akka turan aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. murtoo israa'el kanarratti ibsa waloo kan kennan pirezidaantiin muummeen ministiraatii fi afaan yaa'ii mootummaa libaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa israa'el akka biyya isaanii gadlakkiftee baatu dhiibbaa akka godhanu gaafataniiru. israa'el daangaa libaanos qabattee turuun isheeshii akka seera addunyaatti gocha weeraraa akka ta'es hangafoonni mootummaa libaanoon ibsa isaanii kana keessatti eeraniiru. Akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasifameen waraanni Israa'el amma dhuma amajjiitti Libaanooniin gadlakkisee akka ba'u gareen Hizboolaa daangaa Israa'el irraa akka fagaatu bakka waraanni Israa'elii fi Hizboolaan gadlakkisan humni naga eegdota mootummoota gamtoomaniitii fi waraanni mootummaa Libaanos akka too'atu ture. akkaataa waliigaltee sanaatti guyyaan waraanni israa'el gadlakkisee ba'u amma qibxata har'aatti akka dheeratu taasifamuun isaas ni beekama libaanonitti jiila addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an jeniin heenis pilaascharaatii fi libaanootitti ajaja humna naga eegdota dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an jeenaraal aroldo raazaaroo yeroo dheeressuun booda waliigaltichi hojiirra oolchamu waan hin ta'a jedhanii yaadanii akka hin taane ibsuudhaan gareewwan hunduu akka waliigaltee isaaniitiif abboomaman gaafachuun isaanii gabaasameera. ministirri ittisaa mootummaa israa'el israa'el kaatiiz waraanni isaanii lafa israa'elii fi libaanoon gidduutti argamu keessaa bakka shanirra akka turu ibsanii hokkora gareen hizboolaa raawwatu kamiinuu dura akka dhaabbatanu beeksisaniiru. waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhimma libaanoon irratti dhuma ji'a muddee taasifame haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee ji'oottanii fi libaanoon keessatti taasifamaa ture kan qabbaneesse ta'uun isaa gabaasameera.
bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti ji'oottan ja'an darban keessa abboonni seera 89 hojii isaanii akka gadi lakkisan manni murtii olaanaa naannichaa beeksiseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti tibbana kana yaa'ii bakka bu'oota uummataa taasifame irratti gabaasa raawwii hojii kan nuusa waggaam kan bara 2017 kan dhiyeessan pirezidaantiin mana murtii olaanaa naannoo Amaaraa obbo Alem Baantee Aageenyaw nageenyi naannichaa booraa'uun isaa naannichi akka ogeeyyoota ga'umsa qaban dhabu taasisaa jiraachuu isaa yommuu ibsan sababa walitti bu'iinsa kanaatiin kan ka'e mannoottan murtii naannicha keessa jiranu 221 keessa mannoottan murtii. aanaawwan 28 keessa jiranu akka tajaajila kennaa hin jirre ibsaniiru. sababa nageenyaatiin kan ka'e waggaa kana keessa hojii isaanii gad lakkisuu isaanii abbootiin seeraa sadarkaa adda addaarra jiranii fi nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatanii vo'eetti dubbatanii jiru. sababuma kanaan manni maree bakka bu'oota mootummaa naannoo amaaraa seera fooyya'insa mana murtii naannichaa fi seera eegumsa addaa abbootii murtiitiif taasifamuu qabu raggaasisee jira. seerichi abbootii seeraatii fi akka eegumsi taasifamuu qabu dhimma walabummaa abbootii seeraa kabachiisuu dhimma hojii abbootii seeraa keessa seenuu kan hambisuu danda'u akka ta'e bakka bu'aan waldaa abbootii seeraa naannoo amaaraa obbo biraanuu asaasaa sagalee ameerikaatti himanii jiru. seera haaraa raggaasifame kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanficha akka simate beeksisee jira. Komishiinarri olaanaan komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Biraanuu Addeelloo walabummaan abbootii seeraa sirna dimokiraatawaa ijaaruu fi kabajjii mirga namoomaatiif bu'uura waan ta'eef naannicha keessatti olaantummaa seeraatii fi eegumsa mirga namoomaa mirkaneessuu fi eegumsii fi mirgi abbootii murtii bilisa ta'uu murteessaadha jechuu isaanii asteer misgaanaaw gabaasteetti.
Abuut kan itti hundeeffame waggaa shantammaffaa guraan dhala kudha tokko bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay waltajjiitti akka hin ayyaaneffamne taasisee jira bulchiinsichi ibsa baaseen jiraattonni mana ofii keessatti akka kabajan waamicha dabarseera haa ta'u malee kibxata har'aa magaalaalee adda addaa kan naannoo sanaa akkasumas isteediyeemii maqalee keessatti ayyaanichi kabajameera ayyaana kana maqalee irratti. kan maqalee irratti miseensonni deeggartoota paartiif loltoonni duraanii irratti hirmaataniiru dura ta'an abut dooktar dabratsiyoon gabra mikaa'el yeroo ammaa balaan jiru bifa qoratamee fi mariidhaan hin furamu taanaan tigraay ni diigamtii ummatichis ni badaa jechuudhaan akeekkachiisaniiru. oduutti aanutti ennaa ce'een immoo gareen finciltoota rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti mootummaa lolaa jiru kutaa biyyattii bakuufu keessatti lolawwan irratti yakka ijoolleewwan irratti yakka raawwachuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekseera.
waajjirri jaarmaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qibxata har'aa ibsa kenneen haalli baha koongoo keessatti mul'achaa jiru hammaachaa deemaa jiraachuu isaatii fi sarbiinsa mirga namoomaa hamaa uumaa akka jiru beeksiseera. gareen M23 jedhamuu fi inni mootummaa Ruwaandaatiin deeggaramu yommuu magaala Baakuubaa keessa seenu ijoolleewwan irratti ajjechaa raawwachuu isaatii fi akka ragaa qabu. dubbii himtuun waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii raavina shaamdaasaanii jeeneevaa keessatti oduu gabaastotatti himaniiru ijoolleewwan ajjeefamuu dhaa alattis akka dirqiidhaan meeshaa waraanaa hidhatan akka taasifamu ragaa qabaachuu isaanii kan ibsan raavina shaamdaasaanii ijoolleewwan irratti okkorri saalaas akka raawwataa jiru ibsaniiru. gareen M23 magaala kutaa kiivuu kaabaa goomaa erga qabatee booda gara kutaa ollaa kiivuu kibbaatti ce'uudhaan magaala guddicha kutichaa buukaavuu sanbata dheengaddaa to'atee jira magaala buukaavuu keessatti namoottan miidhaan irra ga'eerraa waamichi eegumsa taasisuu akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaqqabaa jiru kan ibsan dubbiimtuun jaarmiichaa abbootiin murtii ogeeyyonni seeraa gaazexeessonni. warreen mirga namoomaatiif falmanu miseensonni dhaabbilee hawaasa siviilotaa dhiibbaa irra ga'een naannicha gad lakkisanii akka bahan taasifamanii warreen bahuu hin dandeenye immoo magaala goomaatii fi buukaavuu keessatti qabamanii akka jiran himaniiru gochi garee M23 fi waraana ruwaandaatiin raawwachaa jiru yakka sarbiinsa namoomaa addunyaa akka ta'e dubbii himtuun jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeruun isaanii gabaasameera.
dhaggeeffattoota keenya aangawoonni mootummaa yuunaayitid isteetsii fi kan raashaa har'a riyaad keessatti wal ga'uudhaan dhimma biyyoota lameenii akkasumas dhimma yuukireen irratti marii geggeessanii jiru mariin kun yuunaayitid isteetsii fi raashaadhaaf akkasumas yuukireeniif hagam bu'a qabeessa gaaffii kanaaf kabiroodhaaf ibsa akka nuu kennaniif ogeessa seeraaf xiinxalaa siyaasaa dr heenoog gabbisa as naannoo waashingtan irraa afeerree toora iskaayipii irratti argamu dr heenoog dursee argamuu keessaniif. guddaan isin galatoomsadha. mariin har'aa geggeessame kun yuukireeniif raashaa gidduutti nageenya fiduudhaaf hagam bu'a qabeessa jettanii yaaddu.
mariin kun baay'ee bu'aa guddaa qaba jedhee namana sababni isaa maaliifi poolisii yookaan immoo tarsiimoo kan biyya ooro biyya addunyaa keessatti mootummaan ameerikaa qabdu keessumatti immoo lolaa. raashaa fi yuukireen gidduutti tarsiimoo ameerikaan qabaachaa turte guutummaa guutuutti kan shiifti gochaa jiru yookaan immoo bakka kanaan dura turerraa iddoo adda biraatti kan siqsiisaa jirudha jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha. Bu'aa akkamii qabaataa kan jedhuufi gam lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokko baajeta yookaan immoo gargaarsa maallaqaa mootummaan Ameerikaa mootummaa yuukireeniif keessumatti immoo gargaarsa miilitari asiistaansii mootummaan ameerikaa gootu yoo laalle maallaqa guddaadha maallaqa gara biiliyoona dhibba tokkoof saddeettamaa olitti tilmaamamu so maallaqni kun yookaan gargaarsi kun dhaabachuudhaaf yookaan immoo hirrachuuf deemaa jechuudha kana jechuun lolli yuukireen raashaa wajjin qabdu hagam tokko itti fufaa kan jedhu irratti gaaffii guddaa kaasaa jira inni gam biraatiin immoo bu'aa wanni kun qabu ilaaluu qabnu. hariiroon uumame kun akka biyyoolessaatti immoo akka namoota dhuunfaatti kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma beeknu pirezidaant Doonaald Tiraamp lola kana ni mormu turanii waggaa afuriif aangoorra turu pirezidaantiin kun waggaa afur booda garuu maaltu ta'a? Kun akka tarsiimoo biyya Ameerikaatti ittifamoo moo adiministireeshinii kan waayit haawusii amma jiru qofaadha kan jedhus gaaffii mataa isaa kaasaa waan weeroo naazar garuu dhiibbaa konsikwenshaal ta'e yookaan immoo dhiibbaa guddaa kan inni qabaatu tilmaamuun nama rakkisu.
Egaan Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan yeroo dheeraadhaaf kallattiidhaan walitti dhufanii dubbatanii hin beekan. Amma immoo mariin kun isa jalqabaati. Hoogganoonni biyyoota lamaanii pirezidaanti Tiraamp fi pirezidaanti Puutiin walitti dhufanii dubbachuudhaaf carraan akka jirullee dubbatamaa jira. Kun haala biyyoota lamaanii gidduu hagam fooyyessaa biyyoota kaaniifis hammam bu'aa qaba jettu.
Baay'ee garaagarummaa guddaadha fida kun maaliifi prospectii yookaan immoo adeemsa mootummaan Ameerikaa gama raashaa waliin qabaachaa turte gara lolaatti deemaa ture. conventional war yookaan immoo lola conventional ta'e geggeessuutti gara sanatti deemamaa ture. Sana waan dhaabu natti fakkaata tokko. Lammaffaa yaaddoon jiru gam kanaan tarii marii kanarratti yookaan immoo marii dippiloomaasii kanarratti Raashaan abbaa dhimmaati. Lola keessatti kan hirmaachaa jiru. So marii kanarratti Raashaan hirmaachuun waanuma sirriidha jechuudha. Abbaan dhimmaa adda biraan Yuukireen ture. Marii kana keessatti Yuukireen jiraachuu dhabuun akkasumas immoo biyyoonni Awurooppaa ollaa Yuukireen jiran biyyoonni Iskaandinaaviyaa tokko tokko jiru. Ka lafa neetoon station dii ta'uu qaba moo station dii ta'uu qabu kan jedhu gaaffii kirikiriin kan kaa'aa ture kan akka Siwiidin fa'aa, Fiinlaand fa'aa. fi mainland European countries kan jennu hirmaachuu dhabuun isaanii marii kanarratti dhiibbaa mariin kun dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka hin finneef sodaadha uumu kan jedhu jira. Gam biraatiin sammiiti yookaan immoo hariiroo pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaanti Putiin gidduutti uumame kana gara biyyoolessaatti naashinaalaayiz gochuun achii booda immoo giloobaalaayiz gochuun dadhabbii guddaa waan qabu natti fakkaata. Maaliifii wiilingnasii namoota lamaati. Wiilingness yookaan immoo fedhii aangawoota lamaatu deemaa jira as keessatti. Fedhiin kun gara biyyoolessaatti darbee akkamiin raatifaayidii ta'uu danda'a? Gara paarlaamaatti yookaan gara koongireesitti dhufee raatifaayidii ta'ee akka biyyoolessaatti tarsiimoo biyyoolessaa ta'uu danda'a kan jedhu irratti domestic politiksiitu murteessaa jechuudha. Siyaasni biyya kana keessa jiru baay'ee siyaasa dibeetiif delibereshinitti baay'atudha koongiresii keessatti hagam wanna pirezidaant Tiraamp jedhan lafa qabachuu danda'a kan jiru sodaa mataasaa dhaqabaa jechuudha. Walumaa galatti garuu prospektii kanaan dura argaa turre Ameerikaa fi Raashaan gara lolaatti socho'aa wanna turan fakkaata. Sana xiqqoo isin duubatti wanna deebisu nagaa fiduudhaaf carraa guddaa akka qabu arguun hin danda'amu dheenaman.
gaaffii gosa dhumaa ta'a dooktar heenok yukireeniif raashaanii keessumaa gama qamadii fi midhaan adda addaa gara afrikaatti erguudhaan biyyoota afrikaa keessatti qooda guddaa qabu walloluun isaanii immoo biyyoota afrikaa danqaa keessa galche yoo araarri biyyoota lamaan kana gidduutti bu'e gama midhaan wabii nyaataa argachuunis ta'e gama biraatiin biyyoota afrikaaf hagam bu'aa qaba.
baay'ee gaaffii gaariidha kun dattuu jube akkuma beektu yuukireen biyyoota afrikaatiif Grain for Africa jettee November 2022 waggaa sadan asii kaastee dippiloomaasii fi hariiroo walitti dhufeenya biyyoota Afrikaatiin qabdu keessaa inni tokko Grain for Africa kan jedhan wabii nyaataa biyyoota Afrikaa adda addaatiif biyya Itoophiyaa dabalatee jechuudha akkasumas immoo biyyoota West Afrikaan adda jiru saniif dhiyeessiti. Gaafa iyyaarratte yoo ta'e gaafa lolli kun eegale sababa lola kanaatiin oomishni adda addaa keessumatti oomishni akka boqqolloo kun fi qamadii faan deemuu hin dandeenye gara biyyoota Afrikaa maaliifi karaan cufame waan tureef akkasumas immoo tiraanspoorteeshiniin isaa rakkoo waan uumeef gatiin midhaaniillee hedduudha dabale sababa kanaatiif. Nagaan kun yoo bu'e tarii wabiin wabiin nyaataa wabiin midhaanii biyyoota Afrikaa keessatti fi bu'aa gaarii akka qabu tilmaamuun nama rakkisu. inni biraan immoo wabii nyaataa qofaatu hin taane hariiroon Ukraine biyyoota Afrikaa keessatti qabdu yeroo baay'ee it's a counter balance to the Russian involvement wanna jedhantu jira. Kenya biyyoota mootummaan Raashaa karaa guruppii Waagner jedhamu biyyoota akka Maalii akkasumas immoo Niijeer keessatti pirezeensii guddaadha qabu. Sana oppoos gochuudhaaf sana counter balance gochuuf yeroo baay'ee Ukraine yeroo isaan involvii gootee garee hidhatanii lolan kan akka Tuareg fa'aa kan jedhan maalii keessaa yeroo isaan sappoortii gootu hin argine. Yoo nagaan bu'e kompitiishinii akkasii yookaan immoo wal dorgommiin barbaachisaa hin taane akkasii akka inni dhaabbatu godha. So mariin eegale kun magaalaa Riyaad Saawuditti eegale kun yoo lafa qabate hariiroo aangawoonni lamaan eegalan kun gara biyyoolessaatti ceesuun yoo danda'ame naashinaalaayiz gochuun yoo danda'ame. akkasumas immoo naashinaal raatifikeshinii yoo qabaate bu'aa guddaa dhabuusa akka addunyaattis akkasumas immoo lola biyyi kun itti hirmaachuuf deemaa turte irraa dudduubatti deebisaa abdii jedhuun qaba.
Dooktar Heenok Gabbisaa yeroo keessaniif ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
gara gabaasa keenyatti aanutti hinnaa ceenuu hooggantoonni awurooppaa wixata kaleessaa paarisitti walga'ii muddamaa gaggeessuudhaan nageenya yuukireeniif awurooppaa irratti mari'atanii jiru. akka henrii riijuwel gabaasetti walga'iin kun kan dhufe erga gidduu seeninsa dippiloomaasii yuunaayitid isteets cicha isheen waliigaltee walta'iinsa biyyoota atlaantik kaabaaf qabdu kansilaa nageenya awurooppaaf bu'uura ta'ee keessa erga galee booda gabaasi guutuun kunoo.
muraasaaf dippiloomaasiin waliigaluu dhabuun kun bu'uura nageenyaa awurooppaa raaseera. pireezidaantiin faransaay maanuweel maakroon wiixata kaleessaa marii muddamaaf paaris keessatti hogganoota awurooppaa hedduu keessumsiisan kunis muummicha ministeeraa birteen keer staarmer kan dabalate ture.
nuti warra awurooppaa kana caala hojjechuu qabna dhimmi baa'aa ta'e qooddachuu haaraa ta'uu baatus amma dhiibbaa guddaa qaba akkasumas warreen awurooppaa tarkaanfachuu qabu. kunis gama baasiif dandeettii nuti kenninuun ta'uu qaba.
staarmer waliigaltee nagaa kan waaraa yoo jiraate humnooti biriteen yuukireen keessatti bobbaasuuf qophaa'u isaanii dubbataniiru.
garuu ameerikaan duubaan jiraachuu qabdi sababaan isaa raashaan deebitee yuukireeniin akka naleelle gochuudhaaf wabii nageenyaa ameerikaa qofatu raashaa ittisuu danda'a.
jijjiiramni maammataa walduraa duubaan waashintan raawwatte. herreega siyaasaa dachii awurooppaa jijjiireera ministiriin ittisaa yuunaayitid isteetsi piit heeksat torban darbe michoota neetootti akka himanitti yuukireen weerartoota raashaa waraanaa jirtuuf awurooppaan gargaarsa qooda guddaa kennuu qabdi jedhan itti dabaluudhaanis ameerikaan kana booda addatti nageenya awurooppaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu ibsaniiru sana booda pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp. gita isaanii kan raashaa vilaadimir puutiin waliin haasa'uudhaan adda qoodamuu mooskoo xumuraniiru lameenuu marii nagaa yuukireen saawud arabiyaa keessatti jalqabuuf waliigalan kunis kibxata yuukireen waliin kabeellamame yoo ta'u awurooppaan marii kanarratti hin argaman daaneelaa shuwaarzaar dhaabbata bartasmaan istiifong faawundeeshin kan jarmaniitti argamurraa akka jedhanitti.
jijjiirama jabaa kan caasaa sirnaa fi akkasumas kan ejjennoo humnoota gurguddoo argaa jirra.
hoogganoonni awurooppaa murteewwan gurguddoo tokko tokko murteessuu qabuu jedhu xiinxalaan biraa armiidaa van ree chaantaam haawus keessatti itti gaafatamaa sagantaa awurooppaati.
yuunaayitid isteets haala baayidan jalatti turte sanaan kana booda gahee guddaa akka hin fudhatin baay'ee ifa ta'uusaa yoo ilaalle deeggarsa yuukireen eeguu qofaa osoo hin taane guddisuu qabna. garuu ittisaaf nageenya awurooppaa yeroo giddugaleessa hanga dheeraa keessattis maal fakkaachuuf deema kanaaf gaaffiiwwan gurguddoon warra awurooppaa irratti rarra'anii jiru.
miseensota neetoo 32 keessaa 23 qofatu galma gamtichaa yoo xiqqaate oomisha waliigalaa biyya keessaa ittisaa irratti baasuuf kaa'e kan guutan dhibbeentaa lama qofa. inni doonaald tiraamp gaafatan dhibbeentaan lama haafuuti.
sun lammiilee awurooppaa hedduu kanneen bakka faayinaansii baay'ee danqame keessatti socho'aniif dhuguma waan rakkisaa ta'uuf deema.
qeeqni yuunaayitid isteets gaaffii ittisaa bira darbee jira koonfiransii nageenyaa miyuunik dhuma torban darbee irratti ittaanaa pireezidaantii yuunaayitid isteets jeedii vaans. godaansa juumlaa fi tarkaanfii walaba ta'anii yaada ofii ibsuu irratti awurooppaa keessatti raawwatame jedhame yaadaan qeeqan.
awurooppaa walqabatee baay'ee kan na yaaddeessu raashiyaa miti chaayinaa miti qooda fudhattoota alaa biroo miti wanti na yaaddeessu doorsisa keessaan dhufudha awurooppaan gatiiwwan ishee bu'uuraa ta'an tokko tokkorraa duubatti deebi'u duudhaalee yuunaayitid isteets waliin qabdudha.
yaaddoon dubbataman kun qondaaltonni jarmanii fudhatama kan hin qabne jechuudhaan ibsaniiru awurooppaan hariiroo atlaantik keessatti sagalee haaraa kanaan raafamaa jirti jedhan van ree.
wanti nama ajaa'ibe akkaataan kun itti hojjetamedha sunis dhuguma akkaataa dippiloomaasiin itti geggeeffamu irratti seera hunda cabsaa ture bu'uuraan. bakka dhugaan baay'ee baay'ee ifatti rukuteedha.
dhugaa kana garuu awurooppaa fi yuukireen saffisaan itti madaquu qabu.
gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata. dargaggoo darajjee geetaachoo oguma kalaqa meeshaalee qonnaatti bobba'ee jiruun qonnaan bultootaaf furmaata akka fidaa jiru dubbata godina shawaa lixaa aanaa tokkee kuttaayetti dhalatee ka guddate darajjeen maashinota qonnaa kanneen akka tiraaktara harkaan hojjetuuf meeshaalee midhaan calleessan hojjete qonnaan bultootaaf dhiyeessee jira. qonnaan bultoonni akkasumas jiraattonni hojii oguma isaa arganii fi itti fayyadaman hojii darajjeen hojjetee jiru kan keenya jireenya nuuf salphisee jira jedhu gabaasaa sagalee ameerikaa galmoo daawit qaamaan bakka sanatti imaluudhaan ka qindeesse qabaa kunoo.
dargaggoo darajjee geetaachoo oromiyaa shawaa lixaa aanaa tokkee kuttaa'ee gudar ganda jiituu indiris jiraata. asgaraajii poonaa maatii isaa keessatti hojiiwwan rakkoo qonnaan bulaa fura jedhu keessatti akka hojjetu hima.
Wanti gara hojii kanatti seenuun akka kaase midhaan baadiyyaatti midhaan keenya dha'achuudhaaf halkan keessa sa'aatii kudhanii sangoota kadhanneetti dhaqnaa galgala deebinee galaa yoo oomishne kumtaala kudhan oomishne jechuudha rakkoon kun karaa kan furama jedhee maashina kana eddan hojjedhe garuu sa'aatii barbaadnetti baanee amma barbaadne hojjennee hanga guyyaatti kumtaala soddoma hojjennee deebi'uu galuu dandeenyeerra jechaadha. karaa kana humna namaa salphisuutu naka kaasee jechuudha.
darajjeen amma asgaarajii kana keessatti meeshaawwan hojii qonnaa fi makaraa salphisan jedhaman oomishee erga dhiyeessuu jalqabee bubbuleera.
hojii mukaaf sibiilaa kan inni jalqabe kuma lamaa fi saddeet hojii kootii jedheetti seene jechuudha kuma lamaa fi saddeetiin hojii kootii jedheetti seene maashinoota kana kan hojii calqabe garuu kuma kuma lamaa fi kudha sadii irraa kaaseeti jechuudha kuma lamaa fi kudha sadii maashina muka tarsaasu kanan baase kuma lamaa fi kudha shan xumuraa irra kuma lamaa fi kudha ja'aaf kan ba'e maashinii xaafii fi garbuu qamadii dha'uudha. kuma lamaaf kudha jaha naannoo waqtii arfaasaatti immoo maashina ittiin qotamudha. Maashina boqqolloos bara kuma lamaaf kudha jahan baase hojjedhe. Isa baranaa kana maashina xaafii tokkotti dabaleera jechuudha. Maashina xaafii lamaa fi maashina boqqolloo tokko tiraaktera ittiin qonnu tokkoo fi kan ittiin olii galmee geggeejibsiifnu jechuudha. Maashiniin kun maashinii boqqolloo falfaludha. Maashinii boqqolloo maashinii boqqolloo falfaludha. Humna namaa kan qusatudha jechuudha. Kun amma humna injiiniidhaan hojjeta. Sa'aatii tokkotti naannoo kuntaala soddomaa hanga afurtamaatti falfaluu danda'a jechuudha. Kun immoo humna namaatti yoo deebisan yeroo dheeraa fudhata. Akka naannoo kanaatti baay'ee baramaa miti yeroo dhiyoon calqabanis maashinii boqqolloo kun kan biraallee jira jechaadha bakkee kan biraa jira inni kun immoo samoona kana hojjetamee xumuramee ba'e naannoo waggaa lamaati jechuudha barana kanaan uummata tajaajila jechuudha. kun maashinii xaafii garbuu fi qamadii dha'uu danda'a. Amma garuu xaafii dha'aa jirra jechuudha. Maashiniin kun bara kuma lamaa fi kudha jaha calqabarra hojjedhe waggaa lammaffaadha jechuudha kuni. Maashiniin barana hojjedhe illee ni jira jechuudha akkanuma xaafii kana dha'u. Humna nama baay'ee salphisa. Sa'aatiin qusata. Amma uummanni keenya barii halkan naannoo sa'aatii sagalii kudhanii ka'ee sangoota walirraa ergifatee gara hogdiitti deemee galgala deebi'ee galchaadha tuullaa tokko dha'uudhaaf nuyi garuu maashina kanaan barfannee yoo baane hanga tuullaa gurguddaawwan amma bakkee kana jiru kana tuullaa ja'a fi isaa ol dha'uu dandeenya jechaadha guyyaatti. tokko hogdii bakka itti dha'an lolla'uunis hin danda'ama yoo hin taane immoo sharaarratti diriirsanii bakka midhaan hin qisaasofnetti dha'achuun hin danda'ama jechaadha. Bakkuma barbaadan bakka maasis deemanii dha'achuun hin danda'ama. Hin salphata jechuudha nama humna namaas baasii jirus namaaf salphisa. Midhaan hin qisaasawu humni namaa waan baay'ee hin qisaasofne humni namaa hin qisaasawu yeroon hin qisaasawu qabeenyi hin qisaasawu waan baay'ee hin qisaasofne jechuudha iddoo kanatti.
Tiraaktira qonnaa salphaa harkaan.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma miidiyaalee hawaasaa keenya yuutuubii feesbuukii irratti akkasumas watsaappii irratti sagantaa keenya hordofuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nibusuu taamureeti kan isin keessummeesse an tuujubee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.